iyi nkumvanirado y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ni ikiganiro kivanze kirimo ibyishimo bamwe muri mwe bagize amahirwe yo kubona abo bashakaga abandi barahabwa icyizere cyo kubabona vuba murumva ababyeyi bamaranye agahinda imyaka isaga mirongo itatu batagoheka bashaka abana babo murumva abamaze nk'iyo bashaka ababyeyi abashaka abavandimwe kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo niba warandikiye agasaro kaburaga uri umwe mu bo tuganira
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umwana w'umukobwa umutoni mediatrice utuye mu karere ka nyaruguru umurenge wa nyagisozi akagari ka nyagisozi umudugudu wa nyagishayo avuga ko ashaka umuryango we mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yari afite imyaka ibiri atoragurwa ari kumwe n'uwo yabwiwe ko ari musaza we witwa teogene ku bwabo umubyeyi wamureze bernadette mukandekezi yamubajije uko yitwa musubiza ko yitwa macibiri baje neza nita nawe wababonye bakiri bato atubwira ko bashobora kuba bakomoka mu majyaruguru y'u rwanda reka twongere twumve gato umutoni midatrishe uwamureze n'uwamubonye akura gushaka umuryango umuryango wanjye twaburanye muri mirongo cyenda na kane kuko njye nari umwana mutoya muri mirongo cyenda na kane wari ufite imyaka ingahe umutoni urebye nari uruhinja nkurikije kuko uwo muryango nawugezemo ufite imyaka ine muri mirongo cyenda na gatandatu nibwo twawugezemo n'inge na musaza wanjye turi babiri amazina umukobwa yajya yitwa umacibiri izina ry'irikirisitu nige namubatirishije ubwo yavuga ko yitwa mutoni niwe waryihimbiye aragenda avuga ko ngo yitwa mutoni ariko ntabwo ariko yitwa n'ubwo namwe mwa mwakoresha ubushobozi bwose mukarangisha ndumva hanabonetse n'uwo mubyeyi we rwose ntabwo yabona ko umwana we yitwa mutoni ahubwo yategereza uwitwa macibiri
ugiye ko nabona ahantu nabashyira nabashyira ibyumba bavugaga urukiga urebye hazagamo urukiga ruvanze n'ikirere
ntibyatinze uwitwa jacques niyonzima araduhamagara atubwira ko umutoni mediatrice ashobora kuba ari mushiki we yatubwiye ko yavukiye ahahoze ari perefegitura ya ruhengeri muri komini ya nkuri segiteri runigi serire kiyumba ubu ni mu karere ka nyabihu yatubwiye impamvu atekereza ko umutoni mediatrice ari yasema cibiri ashobora kuba ari mushiki we hari impamvu nibura zigera nko muri enye kuri enye impamvu ya mbere byonyine kuba yitwa ririya zina matsibiri birahuza neza neza na musiki wanjye ko nawe niko yitwaga kandi ku myaka yari afite niryo zina yari azi kuko niryo bakundaga kumuhamagara nta rindi zina yari afite mbere andi mazina ye nyirizina yitwaga nyiraguhirwa za kerine ariko ririya ry'irisirino niryo bavuga ko ariryo yari azi yari umwana muto ku buryo nta yandi mazina ye yari azi yari akiri muto kuko yabuze urumva ni muri mirongo icyenda na kane yaravukiye muri mirongo icyenda n'umwe urumva yari ari mu kigero cy'imyaka itatu yari akiri muto ntekereza ko nta yandi mazina iryo bakundaga kumuhamagara kenshi cyane ndumva ariryo yaba yarazirikana yavutse muri mirongo icyenda na rimwe itariki yavukiyeho urayizi neza
yego ndayizi yavutse ku iye tariki yavukiye tariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatanu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe iyindi mpamvu ya kabiri ya gatatu n'iya kane nazo zituma utekereza ko ari mushiki wawe ni izihe indi mpamvu ya kabiri ntekereza ko yaba ari we ni igihe yaburiye yabuze muri mirongo icyenda na kane kandi n'undi nawe nicyo gihe yabuzemo kuko we yabuze tariki cumi n'irindwi z'ukwezi kwa karindwi igihumbi na magana cyenda mirongo icyenda na kane ku mupaka wa goma ababyeyi be barahunze barambuka bamusiga inyuma mu rwanda byagenze gute nibyo barimo bambuka ariko we arabura amaze kubura igikorwa cyo kwambuka cyarabaye ariko noneho hajyaho gahunda yo kumushakisha binyuriye kuri seseri nyuma noneho ntibyakunda kubera ibikorwa by'ubuhunzi ariko hari icyo mama yari yakoze akiriho nk'uko nari nabibabwiye ubwe ni impamvu ya kabiri ituma ntekereza ko yaba ari we iya gatatu impamvu ya gatatu ikigero cy'imyaka yari afite muri kiriya kiganiro yavuze ko yari mu kigero cy'imyaka ibiri urumva umuntu ugereranya akabona umwana muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ibiri n'itatu ku muntu ugereranya urumva ko nta kinyuranyo kinini kirimo iyo nayo ikaba indi mpamvu ituma nakeka ko yaba ari we hari indi ya kane yindi wavugaga ntabwo nayumvise noneho indi mpamvu ya kane ituma nkeka ko yaba ari we ni uko umubyeyi wareze uriya mwana yavuze ko yumvaga ko ari umwana wo mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu bitewe n'uko yavugaga kandi noneho koko niho mu rugo izo mpamvu zose rero zigera kuri enye nazihuza nkavuga nti ese yaba ari we
agasaro kaburaga kabonetse
niyo njima yambwiye ko uwashaka babuze ari mushikiwe ko nta mwana w'umuhungu babuze ibyo bikaba bisobanura ko tewojenesi ku bwabo na mediatrice umutoni batava indi imwe nk'uko mediatrice yabikekaga mu gihe natekerezaga kuzitabaza ikigo cy'igihugu gishinzwe gupima amasano mu rwanda jacques niyonjima na mediatrice umutoni bari babonanye ndetse bafata urugendo bajya mu karere ka nyabihu kureba abandi bavandimwe ni mwumve mwumve uko mediatrice yambwiye amaze kubona umuryango nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi ntacyo nabonye nahindura ni n'ibyishimo kuri njye kuko umuryango waranyeho kwa mama ari uwo kwa papa bose baranyakiriye barishima cyane ati umwana twari twaramubuze ngo baranezerwa cyane igisigara mu muryango wa mama uranyakira ngera mu muryango wa papa uranyakira mbese mbona banyereka amafoto ya mama kera banyereka ya papa kera mbese birantangaza cyane nubwo ntarenze ubwenge ariko nabashije kubyakira nyine ndanishima cyane kuko nari mbonye undi umuryango nyine ubu se kuba umaze kubona umuryango urumva umeze ute
narishimye cyane bitangaje ibi byose mbikeka umusaza ukeka wowe kuko iyo utaza kuba uhari iyo utaza kuba uhari ntacyo mba narageze byose bikesha wowe ahubwo nishimwe bishoboka nuko wenda nazamura kimwe no kwenda tutabonana cyangwa se badufotoranye turi kumwe mvuga naho najya n'umwana mbyaye namubwira ati n'uyu byose mbikesha kugira ngo umuryango wanjye niwe ni ikintu nabize ndabihiga sinzi niba bizashoboka cyangwa bigakunda ariko nicyo kintu natekereje ndavuga tumva umubyeyi wanjye ntacyo atagize itekereza kuba natekereje ikibazo mu gihe gitoya kikanasubizwa byambaye ibintu bikomeye cyane ntabwo nashima imana yego nawe yishimye uwo munsi ariko tuzashima imana ntabakubona nanjye ubwanjye nganire nawe tuvugane turebana twifotoranye mvuga ati imana uyu muntu uzamuha umugisha icyo cyo n'ibintu bindira bigashoboka imana izaduhuze tubonane rwose nk'uko ibindi yabikoze mu myaka makumyabiri n'irindwi nari imaze nta muryango afite nta n'icyerekezo afite kuko byose byabaye ku bushake bwawe mufatanyije n'imana yandemye iravuga ati reka mbinyuze kuri uyu muntu ayiyobora ndashima urabizi ndashima ni ukuri imana izaguha umugisha iguha umugisha iteka ryose urakoze cyane mediatrice umutoni nkwifurije amahoro nkwifurije kandi kwishima kimwe n'abandi bana benshi dushakira imiryango hano mu gasaro kaburaga bagufashe kwishima imyaka makumyabiri n'irindwi ni myinshi ubonye abavandimwe igenda bagutetesha
ariko ngemerere niba tuzabonana icyo cyo nicyo kintu ngomba guhiga sinzi ngo tuzahurira hehe ariko ubinyemerere ndabishaka ndanabyifuza rwose tuzabonana ndabikwijeje ninza mu rwanda vuba aha ngaha nzakurya kara tubonane kimwe n'abandi banyarwanda benshi abana n'ababyeyi bifuza ko twaganira twose murakoze imana izakumbera umugisha kuva kuva ukemura ikibazo cy'abantu jya wanyemura ikibazo numva ndishimye nsubiriza igihe mu mubabaro wanjye nubwo byatinze bikaba igihe niko niko nari nkuboneye nibwo igisubizo cyanjye cyagombaga ku- ku- kuboneka ariko narishimye ndanezerwa nta n'ibyo nitayeho si no kuvuga ngo dupimishe ariko njye na- nabashakishaga nabo bari kuwushaka kuko mama hari urwandiko rwa yari yaranditse arababwira ati uyu mwana uyu n'uyu nguyu ubu munsi yabonetse mugomba kumwakira mu muryango nararwiboneye n'ayo mazina uriya mukecuru yatanze koko nari nzi ko ari n'izina banyise ndaho ngaho kubera ku- kubera ukuntu nareshyaga wenda ariko niryo zina ni- niryo zina nyirizina ryanditse imana izamfashe ndayibisabye n'ibindi byose igenda ibinkorera izamfashe igihe tubonana amaso ku maso tubonane ngaho rero komera nongere nkwifurize kugira ibyishimo byinshi ngushimire kandi kuba waritabaje ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi irya amerika umutoni mediatrisa nongere nkwifurize amahoro y'imana yego namwe muyahorana
agasaro kaburaga
mu babonanye na mediatrice umutoni harimo se wabo charles munyaneza nawe ari mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka nyabihu mu murenge wa kintobo mu kagari ka nyamugari mu mudugudu wa kiyumba yambwiye ko umuryango wose wasabwe n'ibyishimo ntabwo nabona imvamutima eh, mfite ariko twaranezerewe cyane twaranezerewe kubera ko imyaka makumyabiri n'irindwi irenga tumubuze tutazi amakuru tutazi aho aherereye twarashakishije twarahebye eh, ni ukuri turanezerewe cyane nk'umuryango wari warabuze umwana kuko eh, twanashimye uwaba yari yaramubonye n'ubwa mbere akabasha kumenya amakuru kuko yari azi kuvuga yari azi kuvuga afite imyaka ibiri n'igice azimira ah, tumubura uwa mbere wamubonye turamushimira ndetse n'abandi uko bagiye bahererekana eh, kumwakira kugeza ku myaka y'ubukure no kugeza kuri uyu munsi tumubonye abo bose turabashimira ko bakoze neza kandi twebwe nta gihembo dufite imana ariyo izabihembera ubu se hari gahunda mufite yo kuzafata urugendo mukajya eh, hariya inyagisozi mu ntara y'amajyepfo eh, y'u rwanda mukajya kureba buriya mubyeyi benadeta mukandekezi wamureze kuva afite imyaka ibiri n'igice kugeza amagingo aya mukamureba mukamusuhuza mukamusura rwose icyo ni ikintu tugomba guteganya eh, kuko uwo mugiraneza eh, ntacyo twazamuhemba ariko kumusura byo ni ihame eh, ku- nk'umuryango wacu eh, tuzahagera tuzahagera eh, tuzashaka akanya hanyuma tumusure tuganire ndetse banatubwire byinshi bishobora kuba bitazwi n'umwana
mbese munyaneza uwakubaza wari usanzwe wumva ijwi rya amerika iki kiganiro agasaro kaburaga wa rukizi mu by'ukuri ntabwo nari nkizi ntabwo nari nkizi eh, ariko kubera twabonye igisubizo ku kubera ikiganiro mukora ndajya ndacyitabira ndajya ndacyitabira nkora uko nshoboye kose niba ari n'abandi barangisha mbigiyemo uruhare rwo kuba naranga abo bantu babashakisha ababo mwarakoze cyane
natwe turagushimiye Charles munyaneza uzafashe n'abandi gushaka utundi dusaro twabuze uwo wumvise umuzi umurangira abandi e, twese twubaka umuryango nyarwanda ndagushimiye cyane ni ukuri ni ukuri namwe ndabashimiye venite nshimiyimana agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umubyeyi yaburanye n'umwana we w'umuhungu wari ufite imyaka makumyabiri kuva icyo gihe kugeza ubu victoria nyiramasengesho ntagoheka amushakisha kuva ikiganiro agasaro kaburaga cyatangira yagize imbaraga zirushijeho ariko kugira ngo agere ku ijwi rya amerika bikamugora yambwiye ko byabaye ngombwa ko yimuka ava aho yari atuye mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka kayonza umurenge wa mukarange umudugudu wa kayonza centre aza gutura i kigali ku kicukiro ashaka uwamufasha kugira ngo tuvugane umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yaraduhuje ndamuhamagara nakumenye ijwi ninde muvugana ndumva ameze nk'umuntu urimo kuvugana na- n'umunyamakuru washimiye imana venuste nibyo ntabwo wibeshye niwe niwe rwose ndakuzi cyane ndakuzi cyane nkunda radiyo ijwi rya amerika kuyumva hahandi natangiranye n'agasaro kaburaga igihe cya cya wa mwana uriya wabanje kamunazi mariseline eh, iseka taramibwa kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi wa none ndi ku ijwi rya amerika ngushakisha nari narakubuze mwana wanjye nari narakubuze noneho urambonye rero reka tuganire ndakubonye tuganire mama none se ubu tuvugana uherereye he ubu ngubu ubu no ndi hano ku kicukiro ikintu cyo gushakisha agasaro kaburaga cyankuyeho nabaga i kayonza wabaga i kayonza uza kuba i kigali ushaka uko wavugana n'ijwi rya amerika ndi i kigali buhura i kigali njye gushakisha uburyo ntazabona umuntu ungeza ku i- ku munyamakuru w'ijwi rya amerika w'agasaro kaburaga ashimiye imana venusi yego mani maze uhora amezi arindwi umaze amezi arindwi warimutse arindwi ntabwo ari arindwi gusa ahubwo ni umunani cyangwa icyenda naravuye mu byimbo byo gushakisha agasaro ka buranga nkagashakisha ku munyamakuru witwa Nshimiyimana venusi nari narabuze aderese ze nari narabuze uko namubona ngiye kubona mbona mbonye umuntu ndamureba nti umuntu yamungezaho byanze bikubyanirwa umunyamakuru ubwo umuntu arabinkorera ancisha kuri ampa nimero z'umunyamakuru witwa ntuza erike bagira ubusa yego niwe naciyeho mama ariko ubu aho ndi ndi mu nzu ndakodesha hano hano ku kicukiro aho bita ku kicukiro mu mudugudu wa kivu none se madamu victoria nyiramasengesho noneho eh, turabonanye turivuganiye ngufashe iki ikintu mfasha muri mirongo icyenda na kane nari ntuye iburasirazuba i kayonza yego icyo nshaka kumfasha ni ukumfasha gushaka gusha- agasaro kaburaga gushakisha umwana wanjye wabuze muri mirongo icyenda na kane abamushakisha mu gasaro kaburaga yongezeho amahirwe tukaba tuvuganye rero nizeye ko namubonye niba ariho abaye atariho nabwo ijwi rya amerika ryumvwa n'abantu benshi niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo abaye atanariho sinazabura umbwira ko yamubonye uwo mwana wawe yitwa nde yitwa Dieudonné Placide eh, yatorejwe ashahadu i Rwamagana yari umusilamu yitwaga Sumayiri ubwo twamubuze muri mirongo icyenda na kane icyo gihe yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka makumyabiri yari mukuru ubwo hari mu kuhe kwezi byagenze gute kugira ngo mutandukane ni ukuvuga ngo ni mu ntambara muri mirongo icyenda na kane ni mu ntambara ni ukuvuga ngo yari umusirikare umusirikare w'izihe ngabo ingabo za mbere zatsinzwe noneho twebwe kubera ko twari kayonze hariya muri rompuwe mu cyahoze ari nyagatovu komine muhazi nyagatovu muri byange niho Yego.
twabaga ubwo twagiye kubona tubona umwana mu gitondo araje bamwe bitaga ngo ni abakarapu abana aba batwaza abasirikare udukoresha icyo gihe babitaga abakarapu umwana araza aratubwira ati araza aradusubiza ati murabo twari dutuye ku- ku- kuri kaburimbo haruguru ya rumpuwe hariya bugufiya niho twabaga twarahakodeshaga nabwo twari tuhafite inzu tuhakodesha noneho umwana aratubwira ati muraho tu- turamwikiriza ati ntabwo mwandangira iwabo w'umusirikare witwaga diedone plaside Ndamu- turamubwira tuti ese uramushakira iki ati ni mu ndangire iwabo turamubwira tuti ni hano aratubwira ati yitabye imana ati bamusanze aho yari ari ati ingabo zamusanze aho yari ari zimutera rokete hamwe n'abandi basirikare ati ubwo rero ati yitabye imana byarangiye ubwo turajya turihanagura tuti nta kibazo n'abandi bose bari mu gupfa ni abantu ntacyo bitwaye bigeze ku mugoroba ubwo abasirikari bose bari bamaze kuza kubera ko ingabo za fpr zari zamaze kuza zi- zigiye kugera i kayonza ubwo twari twamaze no kumuheba kuko tutakimubonye kubera ko n'abandi bose bari baje Mm.
ubwo tugiye kubona bigeze mu mugoroba nka saa kumi n'i- n'ebyiri tugiye kubona tubona arahingutse n'abandi basirikari bagenzi be babiri aje kureba ko tukihari kuko bahageze abandi bantu barimo bahunga ariko twe twari tugihari umwana araza aratubwira ati rero tugiye kubona turamubona turishima cyane aratubwira ati rero nitwe abasirikari ba nyuma abasirikari bose ba- barangiye mu mutara nta bakiriyo ingabo za fpr zaje tubuziri hano hakurya ikiyenzi uraha sinzi niba uhazi ndaharuzi Yee, aratubwira ati rero ati none ati ubwo ngubwo ngaho nimuryame ati ubwo nyine ati ejo tuzaba tumenya uko bimera ubwo bwarakeye bucya nyine bikomeye cyane ubwo twarahunze nta kundi kongera kumubona duherukana nawe ubwo ngubwo kuko yatubwiye ati birindiro abandi basirikari bari hariya hepfo mu kibuga nyine i kayonza ati ubwo tusubiyeyo ati ubwo ejo mu gitondo ndaza kureba uko mumeze bwakeye tugiye bwakeye twagiye kubera ubwoba bw'intambara yari icyo gihe ubwo ntabwo twongeye kumubona nta kundi kongera kumwumva icyo gihe mwebwe mwahungiye mu kahe karere twafungiye tanzaniya mujya izo za benako n'ahandi benako musuhura niho twari turi hanyuma muri mirongo cyenda n'umunani turahunguka nahuye n'umwana w'inshuti ye witwaga morise duhurira ahitwa i mukarange ndarira nimubona mpita ndira arambwira turabizi ati bi- ati ntabwo nari ubuze umukecuru ariko igihe nari ntari umukecuru ati mama ati wirira ati umuhungu wawe atashobora kuba ariho ati yaduciye ahangaha i rwamagana Ya- yaduciye i rwamagana ati yicaye mu modoka ari kumwe n'umumajoro yego ndamubwira nti uramubonye ati naramubonye ubwo se yerekezaga he atashobora kuba yerekeza barerekezaga muri zayire bahunga nta yandi makuru twongeye kumva andi makuru twongeye kumva bigeze muri mirongo cyenda n'umunani icyenda n'icyenda abantu baratubwira bati umwana wanyu twumvise avugira ku ijwi rya amerika umwana wacu ngitiye dune placide none se ntabwo mubeshya ati twumvise aravugira ku ijwi rya amerika ati rwose twarabyumvise turabyanga twanga kubyemera abantu barambwiye ngo yaguye i kayonza abantu bari bamuzi basigaye bashoboye gusigara ngo yaguye i kayonza umwana wanjye yarapfuye bambwiye ko yaguye i kayonza bakiri twamwumvise ku ijwi rya amerika nta bushobozi twari dufite icyo gihe nta kundi kuntu twari dufite na radiyo nta twari dufite bigeze bibiri gatatu bibiri kane abantu barongera barabimbwira bati twumvise umwana wa gedone placide avugira ku ijwi rya amerika none se mwe mwabyumvise bibiri ga- nako mwabyumvise mwumvise avuga ngo iki tutwumvise arimo kuvuga ko abo muri afurika y'epfo yatanze na imeri ze ariko ntabwo twashoboye kubifata icyo gihe bibiri gatatu murumuna we nibwo yaram- yari amaze gusobanuka umukurikira bwa bwa gatatu nibwo yari amaze gusobanuka Yage- yarashakishije kuri watsapu yarashakishije hehe hose aramubura ubwo birangira gutyo amakuru ya nyuma mwumvise yavugaga ko ashobora kuba ari muri afurika y'epfo Eh, ngo yatanze na imeri ze aravuga ati ubu mba muri afurika y'epfo niba hari umuntu warokotse wasigaye niba hari umuntu wasigaye ati "A- azavugire ku ijwi rya amerika icyo kintu nicyo cyatumye nguma gu- kumva mpatana no kuvugira ku ijwi rya amerika abavandimwe bakambwira bati mama abo bantu barakubeshya baragushinyagurira n'abagufunga yarapfuye ntabwo yari umuntu uzi ubwenge ntabwo kugeza iki gihe yaba atari yakongera kuvuga ngo tumwumve abana ariho yarahinduwe n'amazina yakongera akavuga tukamwumva n'ubundi ndamwabwira nti ngewe ndahatana no kuzavugira ku ijwi rya amerika byanze bikunze ubwo mm, bibiri na cumi na gatanu nagiye kuri radiyo izuba mfata itike ubwo nari i kayonza ndagenda no kuri radiyo izuba mbe no hafi ngenda nyobotse ndagenda ngezeyo umunyamakuru wo kuri radiyo izuba arambwira ati ndaje ngushakire umuntu wo muri kuruwa ruje ukubwira uko bimeze ubwo ngubwo wo kuri muri kuruwa ruje araza arambwira ati rero umwana wanga niki tugiye afite imyaka mirongo ine ni ukuvuga ngo njyewe mfite imyaka mirongo itandatu n'itandatu tugenda turutanwaho n'umubyeyi mfite imyaka cumi n'icyenda no kuvuga ngo umurutaho imyaka makumyabiri
yego arambwira ati rero ati warakererewe kumushakisha ndavuga ni mu ntese yiseri noneho nibwo muri kuruwa ruje bitakunda ati seseri ifata abana batoya ntabwo ifata abantu bo muri icyo kigero uwo nguwo agezemo ubwo ngubwo ndaza ndaza sinaryaga sinaryomaga amarira yaranyishe agahinda karanyishe nabaye nk'umusazi reba kuva mu byimba wari urimo ukava ahantu wenda abana bagufashaga cyangwa se bakurwanagaho nkaza kwicara hano i kigali aricyo kinzanye ngo ndebe ko nazahura n'umuntu ugeza ku ijwi rya amerika none ubwo nkubonye imana imana ihabwe icyubahiro imana ize- izaguhembe izagukubira umugisha inshuro zirindwi ubu nanjye ndahangaha aricyo kihanyicaje ubwo tuvuganye wenda nashaka nagiye nshaka basi komera komeza utegereze natwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo tugufashe kubona ku gasaro kawe yego mama
agasaro ka buraga
undi uri mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda ushakisha uwe ni muhiji azariyashe ari mu murenge wa nyamata mu karere ka bugesera umudugudu wa bihari akagari ka kanazi arashakisha abana babiri kayitesi marie rose na tugirimana moyise abereye se wabo bavuye i bujumbura mu burundi bajyanwa mu gihugu cy'ububirigi ni naho bakuriye abo bana isi yari amaze gupfa yapfuye yarapfakaye hari mu mwaka w'inani niho se yapfuye yagonzwe n'imari ya leta y'u Burundi yewe sinahabaga nabaga i Kongo ariho nkora abo bana rero bari basigaranye na nyirakuru n'abakuru bakiri batoya igihe kigeze umubikira wo mu- ukoraga muri karitasi aza kubasaba nyirakuru kugira ngo abajyane kubareresha mu bazungu Ba- abana rero barabatwara batwara mu kibikira asi directrice eh, du service social Caritas Burundi witwaga Sœur Elise abana babayo ababyeyi babo nyine babadobuta niho babakuwe Eh, bamaze kuzuza impapuro zose za ngombwa uko nk'uko bisa itegeko umwana umwe mukuru yagiye mu buvuzi aba yadobutwa na famiye donc yo y'umugabo wi- w'umusaza witwaga Vastio Leo France n'umugore ga Albertine Lafargue umwana Faransa yadobuswe na famiye y'abafaransa bakoraga muri ambasade y- muri muri service yanuza ya coopération militaire ngo yari umukanishi w'ingezi za gisirikare uwo mugabo akitwa Bon Charles Borogar none mbere yo kugenda mama yarababwiye ati mbere yo kujyana aba bana birakwiye yuko bazajya bumvikana ba- bagaza kominikasiyo n'imiryango yabo isigaye barabimwemerera ariko babajyanye ntibasubira kubikora ku mpapuro wabonye zemerera abo babyeyi gutwara abo bana ntabwo byanditse ko bafite uburenganzira busesuye bwo kubarera ntabwo byanditseho oya ntabwo byanditseho abana batwawe n'ababarera babagira neza gusa kandi bababwira yuko bazamenyana n'iyindi miryango bazajya baganira imiryango yabo basizemo bwana muhizi ikintu gikwiye kumvikana neza ni uko iyo umwana ahawe abandi babyeyi kugira ngo bamurere binyuze mu mategeko bikorerwa mu rukiko rwa mbere rw'ibanze ibyo bita ah, tribunal de première instance mu gifaransa nk'uko byabereye aho ngaho i bujumbura icyo gihe rero hakorwa icyo bita adoption pleniyeri bisobanura ko umubyeyi ahawe uburenganzira busesuye bwo kumurera ntabwo agomba kugaruka kubwira ababyeyi bamumuhaye uko arerwa byumvikane ko hano kubera ko abo bana nta mubyeyi bari bagifite uwahagarariye abo babyeyi bari baritabye imana ni nyirakuru ababyeyi rero barera abo bana iyo bamaze gukura bagenda bababwira aho baturutse bamara kugira imyaka y'ubukure bakaba bafite uburenganzira nabo ubwabo bwo gushaka imiryango yabo bakomokamo ibyo ngibyo birumvikana bwanamuhizi amategeko yagiyeho ntabwo yarangiye abana n'ababyeyi bo- b'umwana origino kubera yuko nta nubwo ayo mategeko yakwemerwa n'inkugu abantu bafashe abana b'ingo- b- b'impunzi badafite ababyeyi basigaranye umukecuru w'impunzi nawe utamerewe neza bati tugiye kubakurerera noneho umwa- umubyeyi aremera nyine baremera ariko se nta mategeko mpuzamahanga eh, ya- yarengera nyine abo bana akabagarura iwabo nta nubwo dushaka ko bagaruka iwacu turashaka ko tumenyana bakamenyana n'umuryango wabo bakamenyana na bakuru babo izo mpapuro ziriho zo muri tibinado poromyere insitanse kuko zirahari ariko rero nta n'aho byanditse yuko abo bana batazasubira kubona n'ababo ibyo ntibishoboka ubundi abana baba bafite uburenganzira bwo kumenya aho bakomoka ndetse n'ababyeyi babarera basabwa kubafasha kubimenya igihe cyose babishakiye abana rero bagomba kuba barabaye purive y'ubwo burenganzira kuko ntibigeze badushaka ikindi cya kabiri abo bana bari bato cyane bari minori cyane ku buryo badashobora no kugira abafashijwe ntabwo bari kubishobora ntidushaka kubatwara turashaka kumenyana nabo nabo ngo batumenye nta kindi
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona hashize imyaka makumyabiri n'irindwi mu kwezi kwa kane patience mu kamunana yabuze benshi mu bavandimwe yari asigaranye nyina godelive kaguyire na se stefano gakwenzire bari bitabye imana mbere gato abari basigaye babarera nabo bikirwa muri jenoside yakorewe abatutsi umuvandimwe umwe rukumbi yita amaraso ye rose w'amahoro yajyanywe i burayi mu gihugu cy'ubusuwisi ahawe umuryango washakaga umwana mukamana patience ari mu karere ka gasabo mu kagari ka kamatamu umurenge wa jabana umudugudu wa murehe dore agace k'ikiganiro mwumvise hano ku ijwi ry'amerika twari dutuye i kanombe mbere y'icyenda na kane mama wacu aza kwitaba imana kuko niyo watureraga yitabye imana dusigarana na murumuna wa mama murumuna wa mama adusigaranye imiryango ya ngombwa ko ikora inama iratugabagabana wasigarana roza nanjye njya kurerwa mu wundi muryango n'abandi bavandimwe banjye nabo bajya mu yindi miryango nyuma rero jenoside yarenze iba ntarongera guhura na roza nyuma ya jenoside rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri jenoside naje kumenya ko roza yatwawe n'imiryango ijyana abana i burayi nyuma ya mirongo cyenda na kane bikaba impamvu binshanga bazi amakuru ye barayaduhisha ari nabo bagize uruhare mu kumutanga abo ni bande umuryango witwa kagaba yari atuye i kanombe wari ufite umudamu witwa perusi izina ry'ikinyarwanda ryo narariyobewe ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubitira kuko ngo yari inshuti yabo nabo bitabye imana nabo bitabye imana muri mirongo cyenda na kane bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana none se abo banga kuguha amakuru babizi ni bande hari abana be yabyaye harimo uwitwa kagaba sharire ariko nta makuru yampaye yaransuzuguye nyiranyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru y'ibihumbi bibiri na karindwi ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango bambwira ko ntemerewe kumenya igihe roza aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka cumi n'itanu biranyobera mvura uko mbigenza nanjye nari nkiri muto mpuzagurika mfite mukuru wanjye nawe warokotse bimubwiye ajya kureba kagaba sharira aho yakoraga muri beneri mu mujyi nawe amwima amakuru amwimye amakuru rero nanjye barayanyumye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze numva binteye imbaraga ndavuga inti nk'uko njya niyumvisha ko roza ariho uwashakisha nimero za venusi nshimiye imana yamfasha
madamu rose ntezabera wakomokaga mu busanza n'ubwo atahabaga yatubwiye ko yari azi mukakirenga akamenya n'umuryango kwa kagaba n'uko rose w'amahoro yahawe abamurera i burayi mukakirenga aje kuba kwa kagaba umwana we atakihaba baramufashije kumungo kumwadotisha i burayi nuko byagenze amakuru y'uko mukakirenga yaguye kwa kagaba aho ari kumwe na kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe ayo makuru warayamenye naramenye niko byagenze yitabye imana ari kumwe na kagaba mu rugo iwabo kwa kagaba w'amahoro ashakirwa ababyeyi i burayi ayo makuru nk'abaturanyi mwarayamenye twarayamenye ariko uko ngewe sinari ngiba mu rugo nari narashatse nasaga mu rugo ngasanga bambwira ko uwo mwana yashobora kuba yagiye i burayi ariko tukabyumva avuye kwa kagaba eee abifashijwemo no kwa kagaba n'umwana wa kagaba umwe mu bana ba kagaba
agasaro kaburaga kabonetse
ijwi ry'amerika yakomeje ubushakashatsi tumenya aho umwana aherereye mu busuwisi tumenya aho yanyuze ahagera tumenya umubyeyi wamujyanye n'ababimufashijemo ariko byabaye ngombwa ko twegera kagaba shahare kubera ko umubyeyi we kagaba felix yicanywe na mukakirenga twakekaga ko afite amakuru kuri roza w'amahoro nange ndabizi kuko wagiye muri izo za porofitire nawe ubwo amakuru amuturukaho avuga ko atatwaye umwana amwibye oya rwose kandi uyo rufotora yari asanzwe inabikora kugira ngo umwana ahabwe abandi babyeyi bikorwa n'umuntu mukuru yaba nyina cyangwa se undi ubifitiye uburenganzira mu muryango kugira ngo uwo mwana agende mukakirenga rero yemeye ko umwana agenda mu bimufashamo abifashwamo na na, na shayiroti umwana aragenda na uruferina aho ngaho yenda ngo ukosore neza charlotte ntabwo ari we wamujyanye nakubwiye ko uwamujyanye ni n'umuzungu ye yego igihugu abamo izina rye ndarizi n'ifoto ye ndayifite kandi nawe ntabihakana aho atuye harazwi noneho uwo charlotte rero nawe ushobora kumukontakita nawe numva twarigeze ku gihe ubwo yaherukanaga inyuma ndetse no kuri telefone numva twarabivuganye nawe verisiyo ye ni iyo ngiyo kuba we azi uwamujyanye si ukuvuga nkamujyanye uwakoranye na urusorina i masaka sibyo bikane neza kuko n'uwagiyemo nawe ntabihakana ntabwo nari kubwira batabyemeye kuko we avuga ko yamujyanye mu buryo bwemewe kandi yenda mbega uwakora ako kazi niyo ruforina yabimufashijemo ariko iyo ruforina ntabwo ikibaho giwe amakuru ndayashakira aho ari n'ibitanabaho hari abantu bahakoraga gusa twebwe twaba dusimbuye iyo ruforina murayisimbura kubera yuko amakuru murayazi umwana yatangiwe iwanyu ajyanwa n'umuvandimwe wawe hari umuvandimwe wawe wafashije uwo muzungu wajyanye umwana kumujyana mu busubisi aho ari icyo nshaka ni amakuru ikindi kandi agira ngo nkubwire ko uriya mwana pasiyanse mu kamunana yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mukakirenga yapfanye na papa wawe ndumva rero ukwiye kumuha amakuru kubera ko kubona umwana wasigaye wenyine akaba afite murumuna we uri mu busubisi utazi ko afite mukuru we nawe warokotse ntabwo byakumvikana ko umuntu yaba afite amakuru nk'aya ntayatange kandi ari amakuru akwiye kurema imitima y'abo bana b'imfubyi yewe icyo nakora kandi kugira ngo dufatanye neza nanjye numva bimaze ku mutima uwo mwana nawe wabuze nawe ushaka kumenya uwo murumuna we aho ari ni ibintu byumvikana noneho ngewe icyo nakora nabaza ko uwo nguwo wagize uruhare mu kumujyana kumushakira abo babyeyi bandi arazwi arahari ubwo niba yakunda ko umuntu amuhuza nawe yego mukavugana abyemeye ngewe sinzi amategeko agenga abo ngabo bo mu busuzi n'ubumuhinzi niba ashobora kuba afata ivi purive ye ibyo bikatureba bireba ubuzima bwite iyo umwana atarageza ku myaka y'ubukure iyo ayigejejeho aba afite uburenganzira bwo kubwirwa aho akomoka
twebwe nasha uwampaye ayo makuru yego namubaza akakontagita uwo muntu waje ni n'aha ngaha wagiranye amasezerano na urusorina y'i masaka amubwira ko uwo mwana afite murumuna we ushaka kumenya amakuru ye numva nawe atayimana rwose noneho ibyo bintu bijye mu buryo ntabyemera tubiguhe nibiba ngombwa yenda hari izindi nzira umuntu yanyura nabyo kuko aho ari harazwi aho atuye harazwi igihugu arimo n'izina rye rirazwi ndetse n'ifoto ye numva nagifite numva nta gikomeye kigira reka kagaba ndagira ngo ngushimire ku mugaragaro hano ku ijwi ry'amerika mu rwanda aho ngaho mu byita ibikorwa by'indashyikirwa nawe uragikoze kuba uhumurije pasiyanse ukamubwira yuko uzadufasha kugira ngo abone umuvandimwe we
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
mu gihe kidatinze pasiyanse mu kamunana na rose uwamahoro bazashobora kubonana nabwiye Charles kagaba ko rose uwamahoro namara kumenya ko afite umuvandimwe we warokotse azaza mu rwanda arambwira ati nzamwakira kubera ko anava mu rwanda namusezeyeho ati kandi ndifuza kumenya amakuru arambuye ku rupfu rwa mukakirenga ndetse na data ati nayambaza nzabona icyo mubwira
karabonetse voice of america agasaro kaburaga karabonetse
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murishanga dusubire mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda wizeye jean uh, ari muri paruwashe ya rukara avuka izaza ararangisha mushiki we felicite mukamutakirwa hari mushiki wanjye mukuru twabuze muri famiye yacu izina rye yitwa mukamutakirwa felicite mwamubuze ryari yatandukanye nabo bari kumwe muri kongo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi icyo gihe yari afite imyaka ingahe icyo gihe yari abyaye kabiri afite abana babiri numva ni nk'imyaka hafi nka makumyabiri n'icyenda hagati ya makumyabiri n'icyenda na mirongo itatu ari umugabo we se n'abo bana be babiri bo barahari cyangwa bose baraburanye umugabo nawe ntawe twigeze tumenya irengero rye umugabo yitwa Nsengumuremyi jean marie vianney nizo foromasiyo bampaye birumvikana ko wari ukiri muto icyo gihe ngewe nari nkiri muto rwose ni inforomasiyo n'abajije bakuru banjye abo bari kumwe niba mwari mutuye mu burasirazuba bw'u rwanda aho ngaho izaza mukamutakirwa yaje kugera muri kongo ate yanyuze he yaje kugera muri kongo ahunze ngo mu guhera mirongo cyenda na kane yarahunze hanyuma ahura n'uwo mugabo we wari umusirikare muri icyo gihe umugabo we batubwiraga yuko akomoka ku kibuye hanyuma uwo mugabo we icyo gihe yari fiyanse we hanyuma barahungana baranimariya bagera aho muri kongo baba mu nkambi ntazi neza izina ryayo ariko bambwiye ko ngo batandukaniye ngo ahantu hitwa ubiro mu birometero makumyabiri na bibiri hafi ya kisangani niho yatandukaniye n'umugabo we nibo batandukaniye na famiye n'uwo mugabo n'abana mbese kugeza icyo gihe rero ntawuzi irengero rye abana bajyanye n'andi bajyanye na se bagumanye na nyina abana bari kumwe na nyina gusa umwana umwe ngo yitwaga byiringiro yego
niba ari patrick ntabwo nibuka neza ariko bambwiye byiringiro hanyuma patrick bari kumwe rero na nyina kandi muri icyo gihe ngo yari atwite hanyuma baratandukana nyine muri ayo mashyamba yaba umugabo yaba abana yaba se yaba nyina ntawuzi irengero nta n'uwuzi niba n'umugabo bari kumwe ubu ngubu niba biriho cyangwa se nawe baratandukanye muri icyo gihe uwaguhaye ayo makuru ntabwo yigeze akubwira ko bashobora kuba baragarutse mu rwanda kubera ko hari abantu benshi baza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bagikunze bagera no ku birometero umunani hafi ya kisangani ariko baza guhabwa uburyo bwo kugira ngo bagaruke mu rwanda wabuhaye ayo makuru we ntacyo yabikubwiyeho kugeza ubu ngubu rwose ntabwo twemeza ko bigeze bagaruka kuko nta inforomasiyo n'imwe twigeze tugira twaranashakishije tubaza abandi ariko nta rengero benshi bakatubwira ngo barapfuye ngo ntawuzi niba bakiriho ubwo rero ngewe nk'umuntu nyine narakuze nakomeje kugira kiriyozite ndavuga ntariko uwabashire nkakomeza nkashakisha kuko aho bigeze ubu nyine famiye tuzi ko yaba yarapfuye mbese bumva imyaka ishize ariko ngewe nakomeje kugira icyo cyizere amakuru ya nyuma wabonye bakubwira ko ashobora kuba atwite yari akiri muri bya birometero makumyabiri mbere yo kugera mu mujyi wa kisangani cyangwa se yari ni aho ngaho rwose ni aho ngaho yari atwite n'abo bana bari kumwe n'uwo mugabo niho nyine ngo bacwa bakuye imishwaro baratandukana binjira mu mashyamba guhera icyo gihe niyo makuru baheruka niba mushiki wawe akumva yego n'ayahe makuru wamuha yo mu rwanda ni iki ushaka kumubwira ndashaka kumubwira ko aramutse ariho gerageza kugira kontakite tukamenya niba koko ariho yuko umubyeyi we ahari yitwa Nyirambonabirama-Mari hanyuma ise yitwaga mutarambirwa leonari we arabizi ko yitabye imana icyo gihe yari abizi kuko bahunze babizi abavandimwe be babanaga icyo gihe bose bari mu rwanda bose bariho rwose aramutse ahari yaza yakura ku buryo twabonana rwose yatumenyesha mu by'ukuri reka nsabe n'undi muntu waba uzi umuremyi jean marie vianney nk'uko wabimbwiye wari mu ngabo z'u rwanda waba muzi waba yarakoranye nawe muri abo basirikare yatubwira yego rwose twari twamwitaga akazina kitwa fende fende naramuka nawe yumvise hano ku ijwi ry'amerika nawe ubwo ngubwo azihutira kutugeraho kugira ngo tubahuze nongere ngo ushimire kuba witabaje ijwi ry'amerika gira amahoro murakoze cyane
agasaro kaburaga
ndatumikira kandi nyina w'umuntu jodi atuye i kigali mu karere ka nyarugenge akagari ka mataba umudugudu wa burema yavukiye muri uganda arashakisha mama we atigeze amenya ushobora kuba yitwa sisire kabihogo ni umuntu nari nasabye nomero zanyu arambwira ngo amezi arambwira ngo mwamfasha gushakisha umuntu nabuze umuntu wabuze ninde ushakisha ndashakisha umuntu wabuze ariwe mama wabuze mama wawe yego mwatandukanye mute byagenze gute kugira ngo ntumenye irengero rye ntabwo nigeze mumenya icyo nibuka ni uko twari mu gihugu cya uganda waravutse ntiwamenya mama wawe yego mbwira byagenze gute nasanze nasanze mbana na papa rimwe n'ubwenge nasanze mbana na papa yego papa akambwira yuko yamuzigiye ndakana gato cyane hanyuma nyuma yaho ntabwo urumva nk'umuntu wabwirwaga amakuru ntabwo nigeze nshakisha andi makuru aho nkeneye kuyamenyera rero cyangwa se kuyashakisha usanga papa n'ubundi yari yaramaze gupfa mu muryango wabo wa papa nta wundi nigeze mbona ufite ayo makuru ya mama kereka undi muntu umwe w'umuvandimwe nanone tuvukana nawe uri hanze ubu niwe wampaye amakuru arambwira ati arahari ariko sinzi ahantu aherereye nanjye nanjye yansize ndi umwana muto ntabwo muzi twembi rero nta n'umwe uzi isura ye ariko mu minsi yashize nkwandikira yego
hari amakuru nari nahawe bambwira ko ahari umuntu wari wamubonye yambwiraga ko ashobora kuba amaze nk'amezi ane amubonyeho abonye isura ye yaba yaramubonye hehe yamubonye n'ubundi hakurya muri uganda aho bita muri gombo muri gombo ntabwo ariho bahuriye gusa we bahura yaramubwiye ngo mvuye muri gombo amubonye aramumenya uwo mama niwe wabashije kumenya uwo muntu uwo mwana ni umwana reka mwite umwana ni umwana w'umusore we ntabwo yari amuzi yaramwibwiye amwibwiye umwana nyine urumva ntabwo yabihaye agaciro ko bari bahuriye ahantu mu bukwe aramubwira ati ngewe ndi runaka ntuye muri gombo bari bahuriye mu bukwe kandi ubundi ntabwo bari bahuriye muri gombo ahubwo bari bahuriye ahandi hantu mu bukwe none uwo mwana w'umuhungu waguhaye ayo makuru yaba yaributse kumubaza izina rye amazina ndayazi amazina urayazi mama wawe yitwa nde cecile kabihogo ariko bakundaga gukoresha cecilia hari na musaza we naje kubona nyuma yego ariko nawe ambwira ko atazi ahantu aherereye sinzi niba ariho akiri cyangwa se yarimutse niba ari mu nkambi niba ari mu murenge uri ntabwo mbizi uwo muhungu uvuga ko yahuye na mama wawe waguhaye ayo makuru we yitwa nde yitwa rusayisire nyina w'umuntu urakuze uri umudamu uri umubyeyi urubatse warabyaye ariko iki gihe cyose ukimaze utazi mama wawe kuba uri umubyeyi ariko utazi uko wavutse utazi uwakubyaye utaramuca iryera iyo ubitekereje wumva umeze ute
byonyine ni ukuvuga mba numva byananiye Mm, kuko ni ibintu birenze nkurikije maze kubyara uburyo biryoha uburyo biba byiza byarandenze n'ubu numva iyo ntekereje kumushaka ndara ntasinziriye nkarara nicaye amaso ibiro ndabita byumva birumvikana Mm.
niba muri kano kanya hano ku ijwi ry'amerika yumvikanira muri uganda niba umubyeyi wawe cecilia kabihogo akumva n'icyo wamubwira n'icyo ushaka kumubwira nk'umwana isanzure
birandenze okay ntacyo abaye anyumva Mm, ndamukunda ndamukumbuye nkeneye kumubona nkeneye kumva ijwi rye nkeneye kumva anyisaba mpamagaye mama yego Mm.
urakoze cyane ndagukomeje e, kandi ndizera ko umubyeyi wawe azakumva kandi akazagusanga cyangwa ukamusanga mugahura nk'umwana n'umubyeyi nicyo nakwifuriza mu gihe tugitegereje gukora ubushakashatsi bwimbitse tukagera aho ngaho ugomba tukamenya aho aherereye ndagukomeje rero kandi nkwifurije umunsi mwiza ugira amahoro murakoze cyane imana ibaha umugisha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine umwana w'umuhungu antoine nyirimanzi yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu muryango w'abantu umunani Yari afite imyaka cumi n'umwe nyina umubyara venansiya mukanyunga nawe yatoraguwe mu mirambo afite ibikomere ku mubiri no ku mutima amaze imyaka makumyabiri n'irindwi ashaka umwana we kugera ubwo yandikiye ijwi ry'amerika naramuhamagaye anyakirana urugwiro urakoze cyane bagenzi amakuru Eh, amakuru ni meza ngomana ubu si bibaye bite koko nahoze numva iyi radiyo yanyu yego ariko siniyumvamo ndavuga nubwo bizaba ikindi gihe eh mana we yego uraho cyane urakomeye ndaho ndakomeye namwe muri aho turaho ni ukuri none se tugufasha iki wa mubyeyi we mumpamagaye rwose ndi no mu nzira ngenda nubwo nticaye ngo nduhukende umuntu wamugaye ufite ubumuga urwaye ibirwara byinshi oh, ariko ariko ngiye ahantu negamye ahantu ku nzu hamfasha ndababwira nta kibazo yego ndakumva ntago ngutindana rwose mbabarire kubona nguhamagaye ngutunguye oya nta kibazo cyane tuvuse ko ntawe witegura ibintu byose vuba yego reka tubirangize ubu ngubu mbwira ikibazo cyawe uko kimeze umwana wawe ushaka bimeze gute Oh, ariko imana ishimwe nge nahoze mbwira abana ngo bazanshakire ntahari ntabwo byumvikanye ntibyatunganye sinabikoze neza Mm, twabuze umwana muri jenoside yego muri mirongo icyenda na kane ndetse noneho umwana tumubura ya- yari kumwe n'abandi ariko abandi baricwa Mm, bicirwa hamwe nanjye n'uko imana yandinze nkarokoka ukuntu ntazi n'imana ibizi yego Mm, n'abandi benshi bose barapfa na se na nyirakuru n'abavandimwe be bose benshi mpore ndetse we a- we kuba tuvuga ngo ya- ya- yarasimbutse yari uwa ka- wa munani ubwo rero turamubura ariko mu kumubura kwe we ntabwo ya- yatumaguye icyo gihe cyacu yarasimbutse arajyana n'abaturanyi arahunga ariko noneho aza kugenda arorongotana aza gukubita- guhura na nyirasenge Mm, nyirasenge bahura ikicukiro hariya ku reto yego barahabana ariko ariko babahigaguza noneho kanombe militeri ifashwe ba- aramubura mu mu- mu muvurungano mwinshi
yego amubuze yanga gucunga ariko abo bari kumwe baramubwira ati ngwino tugende uko wamubonye niba imana yaramurinze uzongera umubone Mm,
noneho baragenda nyirasenge ngo yagarukiye ahantu hitwa ku kibuye ngo muri zone ya ibaritirikwaza hariya abafaransa yego niyo abari bagarukira noneho umwana we ntabwo yamubonye yagarukanye agahinda nanjye nabayeho ariko mba ndamugara cyane bibiri biterurwa bitamikwa ariko ngeze aho imana iragumya nsindagiza ubu ndiho ndagenda nubwo mfite ubumuga ariko ndaho
komera noneho umwana rero baje kutubwira ngo yabonetse muri congo mubwirwa n'umwana wari umuvandimwe wari umuturanyi ndetse yari n'umwana waba mu rugo iwacu yaragiye abaye iwacu bamushyira mu ishuri ari umuturanyi birabura baza kujya akaragira inka zacu igihe kiragera ntiyagumya kuziragira aho iriya jenoside ibereye arahunga nuko nibo baje kutubwira muri mirongo icyenda na gatandatu ko yamubonye ngo muri congo
amagana hehe
ahantu hitwa imasisi bita ni masisi ariko ngo yamubonye ahantu hafi y'agashyamba kari ahitwa igashereri amubona mu gasoko ariko agasoko yari yazanye n'umugabo umufite ntabwo yari mu nkambi ngo yari yarabonye umuntu w'umuturage umwakira
ubwo muri mirongo icyenda na kane ongera utwibutse muri mirongo icyenda na kane uwo mwana yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka nka cumi n'umwe kuko yizaga mu wa gatanu akitwa ndi
yitwaga andoni nyirimanzi
antoni nyirimanzi bakubwira ko bamubonye i masisi uwo mugabo wari umufite yitwaga nde
umugabo rero umwana ntabwo yatubwiye izina rye yaravuze ngo ni umuntu w'umupasiteri ngo w'abasempeza sempeza tuyoberwa iyo ariyo twumva ko wenda ari abapantekote abarokore mbese ubwo rero ni uko nyine bibaho ngaho turashakisha mu makuruwa ruje ariko dushakije muri kuruwa ruje ngo abakuruwa ruje barahageze batanga umwana ngo yarahabaye koko ariko ngo yarahavura rero iherezo ry'uko impamvu yahavuye nta kundi twabimenye n'ubu nashakishije aho ngaho ubanye ku ijwi rya amerika amaze kubyumva abantu bambwira ati hari umuryango ushaka agasaro kabuze yego
ubwo rero nanjye ndavuga nti reka nshire ubute imana yamurinze bakagera muri congo nta umugaburira nta umutamika ntacyo ari umwana ntiwasanga imana yaramurinze ni kuki igihe yangize mbese nkabahumya rero kugira icyo cyizere ndavuga nti kuki aba abandi bagenda bababona reka nanjye ngerageze yaba ariho cyangwa atari ariho nkamenya n'inkuru y'uko mbese atariho basi nta kabuza niba akiriho azaboneka niba ari mashishi azaboneka niyo yaba yarahavuye yaragiye ahandi nta cyamubuza kuboneka uretse kubaza muri croix rouge nta wundi muntu ukomoka muri ako karere ka masisi wigeze uvugana nawe ngo mubwire uti hari umwana wanjye uri muri ako karere muzandebere ntawe nabonanye nawe ahubwo ubu nibwo narimo gushakira abantu bashobora bajyayo ngo bazagerageze nabo mbaho imyirondoro mbarangira aho bamubonye ubwo nari nyitegereje nabwo ngo numve mbese numva nshakisha hose n'ubundi ni byiza gushakishiriza hose twese tugafatanyiriza hamwe kugira ngo turebe ko icyo kivi twagisoreza hamwe yego nyirimanzi niba kumva aho ari hose fata kano kanya umubwire ikikuri ku mutima njye rwose namubwira ngo ndahari ndi nyina mama we nyine mukanyunga venansiya azi ko bari banyishe ntakiriho ariko noneho imana yarandinze nda nsa na babandi bavuga ngo bavuye mu bapfuye mbona ndiho ubu ndaho ndahari na nyirasenge bita sikora mukamuhiza ariho sikora sipika n'indi miryango yose irahari ariyo mvukamo ariyo nashatsemo benshi barahari ubwo rero yakora ibishoboka natwe akaba yaduhamagara akatumenyesha ngo ariho araha n'aha niba akiriho koko tuzakomeza dushakire hamwe nongere ngushimire ko utega amatwi ijwi ry'amerika kandi ko ukomeje kugira imbaraga za kibyeyi zigukomeje kugeza ubu dutegereze ko uyu mwana wawe imana yazakongera ikamukugarurira igira amahoro rwose imana nawe yaguhaye ubwo urwo rukundo izarugukomereze igumigisha myinshi mana yanjye uzaguhe kurava gusa nta kintu navuga urakoze cyane ndihanganisha cyane n'igena puro dieu ushaka kuvugana na chevenama iriho turizera ko muzashobora kuvugana ay'i rwanda emmanuel abana ushaka bari mu bufaransa nawe kambibi rachel habimana wawe ari mu bubirigi anonsiyata kamagaju uracyategereje amakuru ya jean paul ishimwe ndasaba umuntu waba yarabuze umwana witwa mirimo n'undi witwa yosafina bari mu nkambi zari hafi ya bukavu na uvira babuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itandatu wakumva arabe cyangwa se abazi yabaza agasaro kaburaga abo ni mirimo na yosafina aho bari turahazi naho ubutaha rero kuri iyi saha buri cyumweru muba muri kumwe na venuste nshimiyimana ku ijwi ry'amerika